my correct people. good morning good afternoon depends on where you dey watch me from i don come again with another correct gist for now una go see queen naomi and prophetess uh, uh, prophetess um, esther ajayi for here and oni of ife and those people wey dey follow caviarcy dey waka i don carry another correct gist come for una dis afternoon and the gist when i carry come for una is from a reliable source yes these gist they come from a reliable source It's e not there for inside internet a reliable source when e follow the day when um, esther Jai do some prophetess esther Jai do something when wen is go there na that day dem tok say dis esther ajayi call caviarcy e come tell am wetin dey happen this thing When i wan tell una so e come tell am say see so so so thing make caviarcy no try am you understand say make caviarcy e come see heavy vision for caviarcy make una subscribe una go hear now my people, we hear say Eh, eh, prophetess esther ajayi don or reverend esther ajayi yes e don tell kavaise say make kavaise anything concerning him and queen naomi e say make e no dey let any two ear for palace make e dey keep am to himself na pesin wey be say with kavaise. make i know boss like why you want tok am na person people the one i tell here my people, hmm no be small i go still say allege He said, make caviar see anything concerning queen naomi He said, caviar see must to if caviar see no go back to queen naomi say hmm <laughs> They say wahala dey o oh, my people." as i hear dis gist dem eh, di tin sef shocktalize me say ah na wetin dey happen una know say dis esther ajayi na big big pipo na im dey come im church poor person, no dey come there o oh, na big pipo na im dey see vision for una go see see all dis pastors big big pastors na im still dey go there maybe una dey hear me so small small pastor no dey go there small pipo no dey go there na big people, rich people, na dem na im dey go her church and the church is very very big na see obasanjo dat dey go there kabiyesi go there offering set wey be say esa ajayi do something na dey say e take tell kabiyesi na e take tell am this one concerning queen naomi He say because of say e she last time you understand you know say i think there is one video when i tell una say And eh, when I, I be like say, I may not be there. I tell una say Queen Naomi go visit Esther Ajayi because I invite am say he wan talk with am. So right now, my people, this one I dey talk so I no suppose to talk am out, but I no go just talk everything out. So e come be like the same prophecy when Tibetan talk. That Tibetan own, I go still come out, I go still come out, analyze am for here after this one i go analyze am again my people. you know say me eh um like kabiyesi case and queen naomi i bin no want i bin no like am you understand i no too like am like that. say eh, make dem i no want make dem separate you understand i know say e get one time when queen naomi ready even wen kabiyesi don marry esther finish Queen and Kabiyesi was still talking the day when he do marriage gone gone gone for Maria, Ooni of Ife and Queen they were talking Now make am when that he come meet he not tell Queen They say Kabiyesi don't dey tell any of these women if he wan do something You know they talk You know they go meet They say look o oh, I wan do so so thing say you know they talk am na dey hear me so dey say kabiyesi no dey talk am e don tey me i don hear dat one i no dey live for palabet i don hear dat one for a very long time say anything wey uh, eh, kabiyesi wan do na by himself because if he say nobody go do am anything you understand if he say na una dey look for marriage he no look for marriage di pipo wey no even look for marriage na be queen naomi di pipo wey no dey dead spirit for inside the marriage the time when we beg queen naomi say okay now queen naomi go back some people dey come and say queen naomi no come talk sorry for public When he take put those um, uh, what do i call am wen e take write that, when he write that, time for kabiyesi he no come talk sorry for public But e don tell kabiyesi sorry na if he no come and come talk am for public and he talk am for eh, hiding space there is is there anything different here there is nothing different so my people, person whether e talk and i do Kabiyesi know by himself Now queen Naomi na im born picking for am dis one will come right This one will write another one That one will write. You will write another one una just dey write write una dey talk talk different kind of story every now and then prophetess eh, eh, esther jayina e don tell Kabiyesi say hmm di only wife wey e see with you Now im be queen naomi Now what did he tell her? make him not even make any mistake say queen naomi go marry another man make him not even let um, do one mistake say he go take leave queen naomi alone say make e put make e try all means to do the uh positive things so dem say uh, um they say Ooni of Ife tell Esther Ajayi say yeah say Queen Naomi dey go school na im make am say if not dem for don remarry you know say dem wan re re redo another marriage yes dem want to remarry that is what dem want to do me i know that one say dem wan remarry everybody i know i i can't say everybody i no fit dey talk say everybody my people so we know say yes dem wan remarry me i know so those people wen e dey close to caviarcy eh, or e dey close to queen naomi when we know dem know say yes caviarcy wan remarry eh, queen naomi yes e want to remarry her so that everything go dey okay whether senior some people dey say ah if you marry you no go be senior again wetin queen ami dey share dem dey chop senior but na she born senior pikin make i don forget that one He remarry caviezi o He no remarry caviezi o na she born the first son for caviezi if you no be queen ami dem no go know The caviezi no go dey that seat dem for don dethrone caviezi if to say queen naomi no born uh, born pikin tadenikawo for oh, caviezi una suppose to know dat tin so my pipo like the same esther ajayi tell reverend esther ajayi tell caviezi say anytime wey e know say e wan go bring queen naomi come e wan redo the marriage e know say queen naomi no wan go palace anytime wey e want to redo queen marriage e say hmm, make e no do am make e no announce amsef you understand e say make e no announce am e say e no e que make e make sure e say queen ami eh na queen ami na im change Kavizi life na wetin esther ajayi tell am say na queen ami na im change im life say that is why e should go back and more more blessings